iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese duteramanye uyu munsi ni ku wa mbere itariki zitandatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije ariko twebwe biragendeka dukomere amashimana yacu abarundi turivugisha twari turi gushimira imana gusumba ibindi bihugu kuko naho twaro- twabonye uruzuba ari iwacu nta bantu barishwa n'inzara nta bitungwa byacu birishwa n'inzara ntibirashika ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba uyu ni perezida pierre nkurunziza avuga ku kibazo c'inzara mu ntara ya kirundo iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye igikorwa co kwiyandikisha mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihugu ca kenya turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise
Maramutse Frederic amakuru tuyatanguriye muri Nigeria umutegetsi wo mu gisirikare ca Nigeria yashikirije icatumye haba igitero ciswe isanganya igitero ca bombe yatewe ku kambi yabateshejwe izabo mu burengero bushira ubuseruko mu kwezi kwa mbere General Major Leo Iraboro wo mu gisirikare ca Nigeria yabwiye intumwa z'inama ya ONU jeje umutekano zisanzwe ziri mu rugendo muri ico gihugu kuri w'Imana kuri ico gitero co mu kwezi kwa mbere itariki ya 17 mu gisagara ca Rame cyahitanye abasivile amajana abiri na mirongo itatu na batandatu cyabaye ikosa rikomeye ryaturutse ku guhanahana amakuru nabi igihe icyo gitero cyaba hariko haratangwa imfashanyo muri iyo kambi kandi abakenyezi benshi n'abana barishwe ndetse n'abakozi bari ko batanga imfashanyo icyenda bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu kuri ruje muri nigeria barahasize ubuzima Perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump vyitezwe kwasinya irindi tegeko rishasha kubimukira n'abagira ingendo muri Amerika kuri uyu musi wa mbere ni nyuma yaho itegeko rya mbere ryankiwe gushigikirwa na sentare nkuru yaha muri Amerika itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ritangaza ko muri iri tegeko rishasha igihugu ca Iraq cakuwe mu rutonde rw'ibihugu indwi bigwiriyemwo abayisilamu vyarabwa n'itegeko rya mbere ibiri muri iri tegeko rishasha ntibirashirwa ahabona mwamenya ko ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariho donald trump yasinya itegeko ribuza guha uburenganzira abanyagihugu bamuka mu bihugu vya irake irani libiya somaliya sudani siriya na yemene itegeko bamwe bavuga ko rivangura abantu ryisunze amadini kandi ryateye akajagari mu bibuga by'indege bitari bike byaha muri leta zunze ubumwe za amerika abasirikare ba irake batanguye kwegereza bagana igice cyaho hagati cy'igisagara cya mosure kugira bafate ibindi birindiro bikiri mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu abategetsi b'igisirikare cya irake batangaje kuri w'imana ko bigaruriye ibice byinshi byo mu burengero bwa musure mu ntambara barimwo bagana mu ruhande rurimwo igisagara cya kera cya musure urwo rugamba bafasha- bafashwamwo n'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bya- rwatebejwe n'ibihe by'imbeho igihugu cya iraki kirimwo abasivile baharurwa mu bihumbi nibo bavugwa ko bahunga buri munsi Amakuru tuyabandanirize muri ico gihugu ca Iraq nyene aha amashirahamwe mpuzamakungu agabisha ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu woba wakoresheje ivyuka vyica ku basivile mu buseruko bwa Mosure. Abantu cumi na batanu bariko baravugwa mu bitaro vy'ahitwa Irbire muri ico gisagara ca Mosure bavuga ko bavuga ko bava mu bice vya garage Smel na Zahore ibice vyo mu buseruko bwa Mosure umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Croix Rouge utangaza ko uri kuragira amatohoza ariko kandi ko ibimenyetso by'abarwayi vyerekana ko batewe ivyuka vyica abantu babiri bavugwa ko basinzikaye cyane kandi batanu muri bo ni abana ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo rimenyesha ko mu gihe byogaragara ko ibyo byuka byakoreshejwe mu bitero bishobora guharurwa nk'ibyaha byo mu ntambara Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko abana barenga umwe kuri bane ku isi bari munsi y'imyaka itanu bapfa buri mwaka bahitanywe n'ivyuka bikwiragizwa mu kirere. OMS itangaza ko abana bashika ku miliyoni umwe n'ibice indwi bapfa ku isi nzima buri mwaka bivanye n'uko bahema imyuka ikwiragizwa mu kirere kandi ko mu gihe atacokorwa kugira bakingire ibidukikije ibyo bitigiri by'abana bapfa bishobora kwiyongera OMS kandi ishikiriza ko abana bahitanwa no gucibwamwo malaria hamwe n'indwara zifatira mu mahaha Amakuru mushikiranganje wa mbere hubu Japan Shinzo Abe yashikirije ko igihugu ca Korea ya ruguru cateye ibigenda juru vya misile bine kuri wa kuri wa mbere bitatu muri vyo birwa mu mazi mu gice c'Ubuyapani abategetsi b'Ubuyapani bavuga ko gutera ivyo bisasu ari iterabwoba rikomeye kandi bashikiriza ko bavyiyamirije Ivyo bibaye mu gihe Korea yo mu manuko na leta z'umwe za Amerika bariko bakorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare imyimenyerezo Korea ya ruguru yise ko igamije kugitera mu gihe haba imyimenyerezo nk'iyo mu mwaka uheze Korea ya ruguru yarateye ibigendajuru vya misile nk'ivyo bitari bike kandi ikagabisha ko inashobora no gukoresha ubumara
urakoze aloyize ku makuru heje kudushikiriza umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza yaratangaje ko inzara iri mu burundi igendeka gereranije n'ibihugu bimwe bimwe vyo muri afurika aho yariko arugurura uh, icese umwonga watunganijwe kijambere muri komine ntega mu ntara ya kirundo umukuru w'igihugu cy'uburundi yavuze ko abarundi bari bakwiye gushimira imana gusumba yavuze ko gushika uno munsi ata murundi aricwa n'inzara ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze umwonga wa nyavyamo watunganijwe kijambere ku mfashanyo y'ibanki ya afurika y'iterambere bad uri hagati ya komine ntega na komine ya kirundo umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza ariko arawugurura avuga ko urwo rubanza rwashitse mu gihe igihugu kiri mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu avuga ko uwo munsi wahoreranye n'uko mu bice bitandukanye vy'igihugu hari hahitiye havugwa ikibazo c'ubukene bw'imfungurwa buturutse ku kirere kitagenze neza umukuru w'igihugu c'uburundi avuga ko mu burundi bikigendeka kuko atabarahitanwa na kigoyi mu bindi bihugu birakomeye cyane mwega haruguru yacu hari inzara kubera uruzuba muri tanzania hari inzara kubera uruzuba muri kenya hari inzara yoyo izo ni inzara abenegihugu barenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara n'ibitungwa biriko birapfa tubandanije mu buganda ni uko nyene tujye muri etiyopiya ni uko nyene tujye muri zimbabwe hoho vyarunyutse murumva neza yuko akazi ataziri mumwe ariko twebwe biragendeka dukomere amashimana yacu abarundi turivugisha twari tugiye gushimira imana gusumba ibindi bihugu kuko naho twaronye uruzuba aho iwacu nta bantu baricwa n'inzara nta bitungwa byacu biricwa n'inzara ntibirashika ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba uwuserukira ibanki ya afurika y'iterambere bade mu burundi tokindage sibaye joel arashima imigenderanire iri hagati ya bade n'uburundi mu myaka mirongo itanu iyo banki imaze ikorera mu burundi Sibaye Joel avuga ko igisata c'uburimyi gitanga umwimbo muke cyane mu Burundi abarimyi baracimbura ibyo kubatunga buri munsi ubwo burimyi bukagira intambamyi y'isi ndimwa yaze kubera igwirirana ry'abantu igisata c'amabanki ntigishigikira biboneka ico gisata c'uburimyi mu Burundi ubuserukira BAD aratanga intererano yiwe vyari bikwiye ko leta ifata ngingo zishoboka inzitizi zose zituma abifuza gushira imitahe mu gisata c'uburimyi zihava ibyiza twokorera hamwe nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kugira twigire hamwe ivyo kugwa kugira abatanga ingurane biteho gusumba igisata c'uburimyi afin d'encourager le secteur financier à soutenir l'agriculture. L'urgence s'impose, car à travers nos visites sur le terrain, birihuta kuko nk'aho twakiye ubusoni bake mu barimyi bashobora kuronka ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bariha inyungu y'umurengera bigatuma baguma mu bukene intérêt élevé, ce qui n'est pas de nature à permettre aux paysans de sortir de la pauvreté.
Tokindag Sibaye Joel avuga ko ibanki aserukira mu Burundi ifite imigambi myinshi igiye kubandanya ifashamo Uburundi. Kuri iyo ngabire n'izindi ziri nyuma umukuru w'igihugu ati ibanki ya Afurika Bade iri ku rutonde rw'abakunzi b'ukuri.
uko byagiye turaca mu bihe bigoye cyangwa byoroshe ntibigeze bavirira abarundi kuko bakunda abantu bakunda na afurika kubwo ibyo rero twakorera abacicane kuko ari inkungu abakunzi b'ukuri Umwonga wa Nyavyamo watunganijwe ku mafaranga angana miliyaridi 15 z'amarundi. Tokindage Sibaye Joel aserukira ibanki ya Afurika y'iterambere mu Burundi avuga ko uwo mwonga ufise ikibanza ca mbere mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu asaba abanyagihugu bo muri komine Ntega n'abo muri komine ya Kirundo bagiye kubukoresha kubungabunga. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
abanyakenya baba mu mahanga barabandanya kwiyandikisha kugira ngo bazo kwitorere umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munani uyu mwaka umurwi hujejwe amatora yarusha muri tanzania uvuga ko abamaze kwiyandikisha ari bake mu gihe ikiringo kizorangira kuri uyu wa mbere ni inkuru ya mugenzi wacu clavere ni inkuru abanyakenya baba hanze mu bihugu bitanu batanguye kwiyandikisha kuva itariki mirongo ibiri z'ukwezi guheze kwa kabiri ikiringo bitegekanijwe ko kirangira kuri uyu wa mbere itariki zitandatu ukwezi kwa gatatu abo nabo ni ababa muri tanzania mu burundi mu rwanda mu buganda no muri afurika y'epfo biyandikisha kugira ngo bazokwitorere umukuru w'igihugu itariki umunani z'ukwezi k'umunani nyene uyu mwaka nk'uko bishikirizwa n'umugwi ujejwe amatora muri tanzania ibibanza byo kwiyandikishirizamwo ni bibiri i dar es salaam ku mugwa mukuru hamwe n'iyarusha mu gihe hasigaye umwanya muto ngo ikiringo kirangire mu gutegura amatora wamenyesheje ijwi rya amerika ko abamaze kwiyandikisha iyarusha ari bake cane uyu ni abdi ali icegira c'utwara uwo mugwi Usajili bado kunaendelea, nyinyi waandishi wa habari mujaribu kuwahimiza.
ati ukwiyandikisha kurabandanya icyo dusaba mwebwe abamenyesha amakuru ni uko mudufasha mukabwira umukenya wese abo muri tanzania yiyandikishe ababa muri tanzania bose ntabo tuzi twibaza ko barenga gato ibihumbi bibiri ariko turavye abiyandikishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu barenga amajana icenda ubu naho naho tutababwira ibitigira inyezina kuko bitangirwa i nairobi ku cicaro gikuru abamaze kuza ni bake baraza nyene umwe umwe haronkeye akanya tubahamagarira kuza kwiyandikisha kuko imiryango iracuguruye inama twakoze twashaka ko n'abataraza bokumva kamo kacu kuko ni ngombwa biyandikisha bazotore Wakura. Kawaida watu lazima waje.
abanyakenya babiyarusha abenshi n'abadandaza abakora mu muryango wa afurika y'ubuseruko hamwe n'abakorera ayandi mashami atandukanye mpuzamakungu bamwe muri abo bakenya twavuganye bifuza ko boronswa akajya ko gutora bakoresheje ubuhinga bw'ingurukanabumenyi interinete icyo cyifuzo mu gutegura amatora uvuga ko ari cyiza ariko ko gisaba uburyo bwinshi hamwe n'imyiteguro myinshi ni mu gihe itegeko rigenga amatora muri kenya ubu rivuga ko mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije umunyagihugu yigira wenyene mu kazu k'amatora akitorera umwe mu bitoje yiyumvamwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abanyakenya barenga gato ibihumbi bibiri n'amajana atandatu bari mu burundi muri tanzania mu rwanda no mu buganda nibo biyandikishije ngo batore ni mu gihe ishirahamwe ry'abanyakenya baba hanze rimenyesha ko riharura abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu baba mu bihugu birenga mirongo ine ku isi pyeklave ni inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho ni umwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo avugwa mu burundi no mu rwanda reka amakuru ya siporo rero tuyatangurire mu burundi dutega amatwi mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye ayo makuru
mu mpera zindi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa mirongo ine na kabiri w'ihiganwa ku munsi wa gatanu ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore rusizi fc wo mu ntara cy'ibitoke watsinze umurwi wa gisirikare mu nzinga ibitsindo bitatu kuri kimwe ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha umunani ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore nyine lelier watsinze atletico olympique yose y'ubujumbura igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi lidia ridike burundi sport for africa watsinze olympic star y'umuyinga Iringa ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga Peace Park Stadium Cimakamba Aigle Noire wo muri yo ntara wanganije na message Bujumbura ubusa ku bundi mu Ruyigi Flambeau d'Oreste wo muri yo ntara watsindiwe umuhira na Vitalo w'i Bujumbura kimwe ku busa kuri Stade Rukundo mu ntara Ngozi message Ngozi wanganije na Magara Star wo mu ntara Rumonge igitsindo kimwe ku kindi kuri w'Imana igihe cy'isaha umunani ku kibuga cyitiriwe umuganda Rudoviko rwa Gasore Ngozi City w'Ingozi watsinze Buja City igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho interstar wanganije na musongati w'igitega igitsindo kimwe ku kindi umurwi atletico wahora uri mu kibanza cya mbere kuva ihiganwa ritangura waragitakaje kuri uyu wa gatandatu umugwi uri mu kibanza ca mbere uno munsi ni Leader Ridike Burundi Sport for Africa n'amanota 48 n'ibitsindo 18 Vitaro n'uwa kabiri n'amanota 46 n'ibitsindo 29 Atletico Olympique n'uwa gatatu n'amanota 46 n'ibitsindo 27 Aigle Noir w'imakamba n'uwa kane n'amanota 38 n'ibitsindo 18 Message Ngozi n'uwa gatanu n'amanota 37 n'ibitsindo 10 Flambeau d'Oreste w'umuruyigi n'uwa nyuma uri mu kibanza 16 n'amanota 12 ni Deni gibitsindo 16 Mosini Mupenda umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ashima ingene ihiganwa ry'uno mwaka ryifashe ariko agashikiriza ko hari imigwi vyibonekeza ko ifise ingorane turashobora kuvuga ko imigwi yose ndingana kandi imigwi yose ifise abakinyi beza mugabo ingene bajera abo bakinyi nico nico gituma dushobora kuvuga ko imigwi ndishobora ndingana kandi turashobora kuvuga ko organisation y'imigwi irarutana ari imigwi ifashe neza kandi batanga amahera bakorganiza imyimenyerezo neza kandi bakamufashana n'umumenyereza aho imigwi urabona ko iko iragenda neza mugabo arindi migwi sinzi igituma ushobora gusanga abakinnyi uno munsi naba undi munsi n'abandi bakinnyi bajya gukina ntituzi igituma aho turashobora kuvuga ko organisation y'imigwi bayirabe neza ko ngene ishobora kuba igabandanya neza kandi ikaba ikomeye ikagira amamaki meza mu mpera z'indwi kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya kabiri ryarabandanije aho ryari rigeze ku ndwi ya kabiri ritanguye ku kibuga cy'ubuhinga centre technique nationale kiri mu ngagara flamengo wanganije ubusa ku bundi na Burundi Sport Dynamique ibubanza Les Elephants wo muri yo ntara wanganije na Legends Athletic y'Ubujumbura kimwe ku kindi kuri stade ya Rukinga mu Rumonge Rumonge City watsinze Santé Sport wo mu Karusi kimwe ku busa ku kibuga cha Sosumo Moso Sugar watsindiwe muhira na Kayanza United bibiri kuri kimwe igitega Flambeau du Centre watsinze Delta wo mu Gatumba bibiri kuri kimwe kuri Wimana naho ku kibuga Gasaka c'Ingozi Unité FC y'Umuyinga watsinze Le Croco mu Rumonge bibiri kuri kimwe inkino zihuza Volontaire wo mu Kanyosha na Rukinzo wo mu gisagara ca Bujumbura Standard wo mu gisagara ca Bujumbura na Espoir wo mu Gatumba zitekanijwe kuri no wa mbere ku kibuga citiriwe umugano Rudoviko rwa Gasore kuri Wimana kandi haso yasozerewe ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba ihiganwa rihuza amashuri yisumbuye ku rwego rw'igihugu umupira w'amaguru ku ruhande rw'abahungu ni lise christe roy y'igitega yatsinze kuri penaliti zine kuri zitatu redeemed school wo mu kibenga inyuma yo kunganya ubusa ku bundi ku ruhande rw'abigeme ni lise saint basile yatahukanye igikombe mu gutsinda eteje nyakabiga ibitsindo bitatu ku busa umupira w'amaboko basketball ku ruhande rw'abahungu Lycée Dirac Tanganyika niyo yatahukanye igikombe inyuma yo gutsinda Lycée Technique Christe Roy y'Igitega amanota 67 kuri 33 ku ruhande rw'abigeme Lycée Dirac Tanganyika yatsinze Lycée Sainte Thérèse y'Igitega ku manota mirongo itatu n'ane kuri mirongo itatu n'atatu umupira w'amaboko volleyball ku ruhande rw'abahungu delise tekinike christe roy y'igitega yatsinze lycée saint luc iseti zitatu ku busa ku ruhande rw'abigeme naho ni lycée saint therese y'igitega yatahukanye igikombe inyuma yo gutsinda lycée saint luc yo mu ngagara iseti zitatu kuri imwe i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ubu naho twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire amakuru ya siporo mu rwanda
umukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru shampiyona yo mu cyiciro cya mbere yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa gatatu mu gice cyo kwishyura faze rotur kuwa gatandatu kuri stade ntoya y'i remera ikipe ya iprc y'amajyepfo yatsinze apr volleyball club amaseti atatu kuri abiri ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb yatsinze kaminuza ya kibungo unique amaseti atatu kuri abiri gisagara volleyball club yatsinze unique amaseti atatu ku busa gisagara kandi irongera itsinda utb amaseti atatu ku busa ejo ku cyumweru nanone kuri stade ntoya y'i remera ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu reg volleyball club yatsinze kigali volleyball club kavese amaseti atatu ku busa kirehe volleyball club itsinda reg volleyball club amaseti atatu kuri abiri umutoza wa kirehe volleyball club fidel nyirimana avuga ko intego ari nta yindi usibye igikombe ni intsinzi ishimishije aho twabanje gukina nabi ubona ko bidafututse tugarutse ku munota wa nyuma abakinnyi rwose baritanze ni intsinzi ishimishije cyane wavuga ko feburese muri aya maseta abiri ya nyuma mbere y'uko mukina na sewuru feburese yarege bayiga niretse ubusozi bananiye na konsantarasiyo ko batsinze kare habuze kurangiza rero baduhaye iseti iseti kuko kubigarura birabananira nta kintu ku gutsinda kwawe bitumye wimentora amakipe atatu ngira ngo ya mbere ese wavuga ko ari intangiriro nziza y'uko n'igikombe batangira kwitekerezaho ubundi intego yacu ni gutwara igikombe kuko iyi kipe niyo idukomera cyane mu yandi makipe ubu tugiye gutegura neza tujye tuza tuza gukina nayo kuko ubona n'abana bakinanye n'abana bangana bari mu rugero rumwe n'ikipe itugora ariko izindi turakina nta kibazo tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yari igeze ku munsi wayo wa cumi n'icyenda kuwa gatanu aprfc yanganyije na musanze kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu as kigali yatsinze bugesera fc igitego kimwe ku busa inyamata kuri stade de la mitiye ku mumena kiyovu siporo yanganyije na mukura victory siporo igitego kimwe kuri kimwe amagaju fc yatsinze espoir fc igitego kimwe ku busa inyamagabe kuri stade y'igicumbi ikipe ya gicumbi fc yanganyije na polisi fc ubusa ku busa ejo ku cyumweru rayon siporo yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo sunrise yaguye miswi na pepiniyere banganya ubusa ku busa ku kibuga cy'inyagatare hanyuma etensere fc inganya na kirehe fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi n'icyenda rayon siporo iracyari ku isonga n'amanota mirongo ine n'atatu ikipe ya kabiri ni apr fc ifite amanota mirongo itatu n'icyenda polisi fc iza ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo itatu n'atandatu ikipe ya kane ni as kigali nayo ifite mirongo itatu n'atandatu bugesera fc ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu na rimwe ikipe ya gatandatu ni musanze fc n'amanota makumyabiri n'icyenda igakurikirwa ku mwanya wa karindwi na espoir fc ifite amanota makumyabiri n'atandatu etensere fc ni iya munani nayo ifite amanota makumyabiri n'atandatu sunrise ni iya cyenda ifite amanota makumyabiri n'abiri ku mwanya wa cumi hari amagaju fc nayo afite amanota makumyabiri n'abiri ikipe ya cumi na rimwe ni kirehe fc n'amanota makumyabiri na rimwe kiyovu siporo ni iya cumi na kabiri nayo ikagira makumyabiri na rimwe ikipe ya cumi na gatatu ni mukura victory siporo ifite amanota makumyabiri marine fc ni iya cumi na kane n'amanota cumi n'umunani ku mwanya wa cumi na gatanu hari gicumbi fc n'amanota cumi n'atatu iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni pepiniyeri fc ifite amanota arindwi yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe z'amerika
mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya amerika perezida donald trump yashikirije imigambi igamije gukingira amerika ibitero by'iterabwoba n'imigambi yo kurwanya abagwanyi ba leta ya kisilamu muri iraq no muri siriya avuga ati
inshingano yacu ni ugukorera gukingira no kurwanira abenegihugu ba leta z'ubumwe za amerika nibwo kandi turafata ingingo zikomakomeye kugira dukingire igihugu intagondwa z'abagizi ba nabi bo mu idini rya kisilamu
igice kinini cy'abantu bagiriwe ibyaha bijyanye n'iterabwoba muri amerika kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe baje bava hanze y'igihugu mu ntumbero yo kurwanya ivyo perezida trump yavuze ko yashikirije imigambi yo gutohoza neza abinjira mu ntumbero yo kwima uburenganzira bwo kwinjira ku bantu nk'abo bashobora kubangamira umutekano w'abanyamerika avuga ati It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry uko si gukundana ni ugusamara iyo habayeho kudasuzuma neza abantu cyane cyane mu gihe biba bidakozwe iyo bava abatewe iteka ryo kwemererwa kuza muri amerika bakwiye gushyigikira kino gihugu abanyagihugu n'imico kama yacu ntidushobora kwemera ko iterabwoba rigira ihuriro muri amerika ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu kiba icumbi ry'intagondwa
leta ya kisilamu irabangamiye amerika n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo kwigwanya trump yategetse ubushikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi gutegura umugambi wo kurandurana n'imizi uwo mugwi w'intagondwa z'abayisilamu trump yavuze ko leta ya kisilamu igizwe n'utugwi tw'abagizi ba nabi bagandaguye abayisilamu n'abakirisitu abagabo abakenyezi abana baturuka mu madini yose trump yavuze ko amerika izokorana n'ibihugu by'abarabu bicuditse mu kurwanya uwo mwansi imukure ku isi trump yarahaye ibihano abantu n'imigwi ishigikira umugambi wa irani wo guhingura amamisire yongera yibutsa ubucuti bukomeye buzobandanya hagati ya amerika na israel trump avuga ko kuva ubu ubuyobozi bwa amerika buzokorera kuvyungukira umutekano basangiye n'ibihugu bicuditse ahariho hose ku isi
iryo ryari ijambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ikiganza duserukane wowe wahize bose ubona mu marembo nkiyumanganya nicyo gicara umugabo uganje mukwe bituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenda ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora utazigera izima intambwe yawe uzusangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oh yeah. dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase hey. wabaye ikinege imfura nawe inshura nzakwambi kikamba ry'ingorora do ndifuza gutura
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi eh, akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu ngabo bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkunikije amakuru nayo mwashikirijeho na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.